radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye bucya ni eugenia mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana
mwaramutse ejeni mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere ko muri afurika y'ubuseruko uganda ejo ku munsi wa kane yavuze ko abantu baharugwa mu majana bishwe n'inzara muri zimwe mu ntara zikenye cyane muri icyo gihugu ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa uganda ariko ntibyatanze igitigiri nyezina cy'abapfuye mu ntara ya karamoja ivugwamwo iyo nzara ni intara iri ku rubibe hagati ya sudani y'umanuko hamwe na kenya iyi ntara yabayemo uruzuba rwinshi kandi mu mwaka uheze yaratewe n'imyuzure y'imvura ndetse n'imisozi irasenyuka ibiro by'umushikiranganji wa mbere muri uganda byatangaje ko bizorungika amatoni amajana abiri y'imfashanyo kandi byongere bitange imiliyoni mirongo itatu na zitandatu z'amadolari yo kugura ibifungurwa byo kugaburira abanyagihugu b'iyo ntara mu mezi atatu ari imbere umushikiranganji yatowe muri umushingamateka yatowe muri iyo ntara faith nakut yavuze ko abantu amajana bamaze gupfa abandi bari mu nzira yo gupfa bahitanywe n'iyo nzara nakut yabwiye amesha makuru ko abantu mirongo ine na batanu bapfuye muri komine ya napak gushika ku itariki y'umunani y'ukwindwi mu gihe abandi ijana mirongo umunani n'icyenda bapfuye muri komine ya kaabonge avuga kandi ko hari n'abandi bapfuye mu zindi komine zibiri ariko nta bitigiri nyezina yatanze tukiri ku mugabane wa afurika bimukira mirongo ine na bane bamuka muri mu karere ka afurika y'uburengero bari ko bararondera gushika muri libiya baratabawe mu bugaragwa bwo mu buraruko bwa nigeri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem ryavuze ko batabawe haheze iminsi ibiri imodokari barimwo yarapfuye kandi n'umushoferi wayo yarabataye uyeme yavuze ko uwo mugwi w'abimukira ugizwe n'abagabo mirongo ibiri n'icyenda abagore cumi na babiri hamwe n'abakobwa batatu batowe bageze mu karere kari ku birometero mirongo ibiri uva mu gisagara cya diriku mu buraruko bushyira ubuseruko bwa nigeri aba bantu batabawe ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kw'indwi haheze iminsi icumi abandi bimukira cumi batowe ibiziga muri iyo ntara nyene ibi bituma leta ya nigeri ica itanguza amatohoza y'icabishe tukiri muri afurika mu karere ko mu burengero igihugu cya mari cyavuze ejo ku munsi wa kane ko gihagaritse gukabukanya kw'abasirikare ba oni bari kubungabunga amahoro n'umutekano ku mvo z'umutekano ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri mari bwavuze ko ukubisikanya kw'abasirikare ba oni bo mu nteko za minusma guhagaritswe harimwo n'abasirikare basanzwe bari ku rutonde rw'abagiye gusubirira abandi ubwo bushiranganji bwavuze ko uku guhagarika uku kubisikanya kuzohera gushika habaye inama hamwe n'ibiganiro hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni kugira iki kibazo kije ku murongo mwiza iri tangazo ntiryavuze icyatumye iyo ngingo ifatwa ariko bibaye nyuma y'iminsi ine mari ihagaritse abasirikare mirongo ine n'icyenda ba cote d'ivoire yise ko ari abacangero bari bafise umugambi wo gukora kudeta muri mari minusma yavuze ko yumvise ibyashyikirijwe na mari ariko ivuga ko ari ingingo itayishimishije hanze y'umugabane wa afurika abategetsi ba ukraine bavuze ko misile z'uburusiya zatewe mu gisagara ca vinitsia hagati na hagati muri ukraine ejo kuwa kane zahitanye abantu mirongo ibiri na batatu hamwe n'abarenga ijana bakomeretse igipolisi muri Ukraine cyavuze ko misile zitatu zatewe ku igorofa irimwo ibiro muri ico gisagara kiri hafi ku birometero amajana abiri na mirongo irindwi mu mpanuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Kiev perezida wa perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko mu bafuye harimwo umwana umwe uburusiya bwama bwahakanye ababwagiriza ko butera abasivile muri ukraine intambara ziracabandanya mu buseruko bw'ico gihugu ariko umushikiranganji w'ubwongereza jeje kwivuna abansi yavuze ejo ku munsi wa kane ko naho biri uko abasirikare b'uburusiya batafashe ibindi bice bishasha mu ndwi mu minsi iheze haruhande y'ivyo umunyamabanga mukuru wa onu antonio guteresi yavuze ku munsi wa gatatu ko habaye amasezerano hagati umwumvikano hagati y'uburusiya ukraine turukiya na oni yo kurekura amatoni y'ingano zazibiwe kuva uburusiya butera ukraine ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri tugarutse ku mugabane wa afurika ibihugu byo mu karere ko muri afurika yo mu bumanuko byaremeje ejo ku munsi wa kane kongereza ukundi kwezi ku kiringo cy'inteko zabyo byarungitse muri mozambike ibyo ni ukugira bifashe mu rugamba rwo kurwanya umugumuko w'abagwanyi bakorana na leta ya kisilamu ibyo bihugu bigize ishyirahamwe sadeke rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika yo mu manuko byaremeje mu mwaka urangiye kurungika inteko zabyo muri mozambike byari bitekanijwe ko ikiringo cyazo kirangira kuri uyu munsi wa gatanu yamara congerejwe by'agateganyo gushika habaye inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe sadek hagati mu kwezi kuza k'umunani
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika polisi y'u Burundi ihangayikishijwe n'impanuka zikorwa nkana zibasira abashinzwe umutekano mu muhanda inyamiramabi zigera ku mirongo itatu n'indwi ziramaze kugongwa harimwo zibiri zitabye imana izindi mirongo itatu na zitanu zirakomereka kandi harimwo n'izakomeretse cyane rwose uwo ni Pierre nkurikiye uvugira minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere rusange y'u Burundi mu burundi kandi harayatangiye ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi i bujumbura naho mu rwanda mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingorabahizi ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu byakomeje umunyamerika wa gatatu afungiwe muri ukraine n'abitandukanije na leta bashyigikiye uburusiya abo mu muryango n'inshuti za suwedi murekezi wahoze ari mu gisirikare cy'amerika ukomoka mu rwanda bavuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wo ku cyambu wa kerson mu majyepfo ya ukraine kandi batewe impungenge n'ubuzima bwe temisitokere mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru abo mu muryango wa Suwedi murekezi w'imyaka mirongo itatu n'itanu bavuga ko yari amaze imyaka irenga ibiri aba mu mujyi wa Curzon aho yafatiwe inkuru y'ikinyamakuru The Guardian cyandikirwa mu Bwongereza ivuga ko nyuma y'ukwezi abo mu muryango baramuburiye irengero umuvandimwe we Sere Murekezi yahamagawe nawe kuri telefone mu gitondo cy'itariki ya karindwi y'uku kwezi aho akaba yaramubwiye ko yafungiwe muri Donetsk umujyi munini mu gice cy'abiyonkoye bashyigikiwe n'Uburusiya murekezi kandi yavuze ko afungiwe muri gereza imwe na alexander druk na andy taingok hun abanyamerika babiri b'abarwanyi bafashwe n'uburusiya mu kwezi gushize icyakora bitandukanye n'ibivugwa kuri alexander druk na andy taingok hun inshuti n'abavandimwe ba murekezi bavuga ko watigeze agira uruhare mu rugamba na rumwe muri ikirene kandi yimukiye muri icyo gihugu mu myaka ine ishize akaza gutura muri kerson mu ibihumbi bibiri na makumyabiri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yabwiye the guardian ko bazi amakuru y'ifungwa rya murekezi ariko yanga kugira icyo arenzaho ku mpamvu y'isi z'ubuzima bwite murekezi yavukiye mu rwanda mu w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'itanu ariko aza guhungana n'umuryango we nyuma ya jenoside mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane batura muri leta ya minnesota yatangiye gusura Ukraine ku mpamvu z'ubushabitsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ndetse aza guturayo mu buryo buhoraho mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nyuma y'iminsi ibiri aburiwe irengero leo de lang umuhorandi w'inshuti ya murekezi ikezon yavuze ko yamubonye muri videwo yakwirakwizwaga ku rubuga rwa telegram rw'abiyonkoye delange wabwiye the guardian ko yahoraga abona murekezi buri cyumweru yagize ati ndabizi neza ko atigeze asohoka ngo ajye kwigaragambya abashinjacyaha b'uburusiya n'abiyonkoye bashyigikiye uburusiya ntibagize icyo basubiza ku busabe bwa the guardian bwo kugira icyo bavuga ku ifungwa rya murekezi nta n'icyo bararitangazaho mu ruhame kugeza ubu umubare w'abasivili b'abanyamerika bafungiwe ku ruhande rwa Ukraine rwigaruriwe n'uburusiya ntabwo uzwi mu kwezi kwa gatanu kiriro alexandrov umwenegihugu wa amerika wabaga muri kezon yafungujwe n'umuryango project dynamo udaharanira inyungu ufite icyicaro muri leta ya florida nyuma yo kumara amezi arenga abiri mu buroko icyo gihe uwo muryango watangaje ko urimo gukurikirana ibindi birego by'abanyamerika bari mu maboko y'umwanzi bwana brian stan wahoze mu ngabo za amerika akaba ari no mu bashinze umuryango project dynamo yavuze ko murekezi suwede ari mu kaga gakomeye bitewe n'uko akarere kiyise repubulika y'abaturage ya donetsk afungiwemo gateganya igihano cy'urupfu mu mategeko yako kandi kakaba katubahiriza amahame mpuzamahanga ati ku byo numva icyaha cye rukumbi ni ukuba ari umunyamerika Druk na Hyun abanyamerika babiri bafunganywe na murekezi ntibaraburanishwa ngo bakatirwe umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya dimitri peskov yatangaje ko batazahabwa uburenganzira buteganyirizwa imfungwa z'intambara mu masezerano ya geneva kuko bari abarwanyi b'abacanshuro nta gihamya kigaragaza ko murekezi yigeze arwana n'abasirikare b'uburusiya kandi ntibiboneka ko azaburanishwa nk'umucanshuro icyakora umuryango we uhangayikishijwe n'uko uburusiya buzagendera ku birego bihimbano bukamukatira gufungwa imyaka myinshi tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu timu ishimwe amaze kuvugana n'umuvandimwe wa siwedi murekezi sere murekezi uri muri leta ya minnesota inaha muri amerika asobanura uko bamenye ifatwa ry'umuvandimwe we ubwa mbere twamenye yuko yabuze ariko twabimenye ku itariki icyenda z'ukwezi kwa gatandatu ubwo rero ntabwo twari tuzi ngo ari hehe ngo byagenze gute ariko kubera hariya n'ubundi hari intambara n'ubwo bwose aho yari atuye nta ntambara yari ihari twaketse yuko byanze bikunze hari icyaba cyarabaye ko tutazi ngo ni bike ubwo rero nyuma hashize iminsi mike hashize nk'iminsi nk'ibiri itatu tuza kubona videwo yari ku rubuga rwa interineti kuri za channels zishyigikiye uburusiya ubwo rero tumubona muri one of the videos bamubwira ngo nasubiremo avuga amagambo ashyigikiye igisirikare cy'uburusiya ubwo rero niho twamenye neza yuko ari abarusiya bamufashe izo videwo mwamenye uwazifashe uwo ari we
ntabwo twamenye egizagiti ngo zifashe ninde ariko kubera ko baramubwira ngo nasubiremo ngo ngo gorori tu de rashani arami ariko nyine mu ntuza mu kirusiya ni nko gukeza igisirikare cy'abarusiya ubwo twasasipegitinze yuko byanze bikunze ari abarusiya aho kuvugana nawe nyakuvugana nawe yahamagaye ku itariki zirindwi z'uku kwezi kwa karindwi urumva harashize ukwezi bamufashe uretse kuba izo videwo mukeka ko ari abarusiya yababwiye se ukuntu yafashwe n'abamufasha wenda bari bo ntabwo twaganiriye neza birambuye kubera yuko hari hashize igihe kirekire cyane noneho tutazi nimba akinariho nimba bimeze gute ubwo rero iminota mike cyane twavuganye icyangombwa cya mbere cyari ukumubaza aho ari tukamenya aho ari ntabwo tuba tuzi nimba ari muri Ukraine nimba abaho cyangwa se nimba baramutwaye mu burusiya ubwo rero avuga yuko ari muri donetsk kandi aho yari atuye hari muri kerson urumva ko bamutwaye ahantu kure noneho icya kabiri cyari ukumenya uko afashwe uko ameze uko ubuzima bwe bumeze ubwo rero tumubaza nimba baba baramuhohoteye ibingibi bya toca aravuga ngo oya nimba hari ibikomere yaba afite avuga ko ntabyo ariko ikibazo ni uko tutamenye neza ijana ku ijana koko nimba ari byo kuko wumvaga uko tumuzi uko avuga uko yari asanzwe avuga n'uko arimo avuga ugasanga ntabwo bihuye ariko overo wumvaga ari oke yagezeyo gute yakoraga iki muri ukraine ni ahantu yari asanzwe amenyereye ubwa mbere agiyeyo muri bibiri na cumi na karindwi noneho yimukirayo muri bibiri na cumi n'umunani niho yari asanzwe atuye yari afite yari umu ukrainian resident ntabwo rero abarusiya yabasanzeho ubwo nibo bamusanzeyo we yibereyeho nk'umusivire we yakoraga ibintu bya ah, yatangiye gushyira amafaranga muri cryptocurrency cyane cyane bitcoin kuva kera cyane ubwo rero aza kugira amahirwe ah, bimugendekera neza amakuru dufite yari afite imodoka iriho purake z'inyamerika kandi niba yafashwe n'abarusiya uko nabyumvise bagenzi be bashobora kuba baramugiriye inama yo kutakoresha imodoka iriho purake z'inyamerika utekereza ko byaba ari bimwe mu byatuma wenda afatwa oya ntabwo ari bimwe mu byatumye afatwa kubera yuko ah, aho yari atuye hafashwe mu minsi ya mbere intambara igitangira igitangira Ah, abarusiya bari- bari bahasanzwe bari bamuzi urebye nawe yarazi bamwe imodoka ye rero bari bayizi nawe bari bamuzi ahubwo icyabaye ni uko bo baje kumenya ko ari umunyamerika naho ah, imodoka yo niyo iyo modoka itaza kuba ihari n'ubundi bari kuzamufata mu gihe bamaze kumenya ko ari umunyamerika kuri ubu birumvikana ko nk'umuryango muhangayikishijwe n'ifatwa ry'umuvandimwe wanyu muri gukora iki ni ikibazo gikomeye cyane icyangombwa twahise dukora tukimenya yuko yabuze twahise duhamagara state department noneho tuvugana nabo tubaha informasiyo Um, ubwo state department dushyira muri contact na us embassy yo muri ukraine ubwo rero nabo nyine tubaha informasiyo zose bari bakeneye uh, kumenya aho yari atuye uh, id information z'ibintu nk'ibyo noneho rero nabo batangira kubikurikirana twavuganye na fbi noneho tuvugana na n'umuseneta wacu uturepresentinga witwa eni kobasha noneho tuvugana n'izindi organizasiyo harimo iyitwa uh, project dynamo bamaze gukora akazi cyane cyane hariya muri ukraine ba- bashakisha abantu baba barabuze cyangwa se bakagerageza kureba ukuntu bavugana n'abarusiya kugira ngo bafungure abasivile baba barafashe ubwo rero bivuze yuko ntabwo twicaye kandi ubu ntabwo twicaye hari ibintu byinshi birimo birakorwa kugira ngo turebe ukuntu umuvandimwe wacu yabikorwa sere murekezi ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane mu burundi hatangijwe ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi i bujumbura iyo nama nkuru y'igihugu yatangaje ko igiye kwihutira gufasha kunywanisha abarundi mu butandukane bwabo bw'ubwoko n'amashyaka pierre claver niyo nkuru abaha inkuru irambuye inama nkuru y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi irategekanijwe n'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu birori byo gutanguza icesi ibikorwa by'iyo nama olivier nkuru nziza ayirongoye yatangaje ko igikorwa gikuru ari ugutanga intererano n'uruhara rukomeye mu gutsimbataza ingendo y'ubumwe mu moko yabo n'imigambwe itandukanye yongera ko kuri ibyo bizotuma hadasubira kwaduka imvururu cane cane iza politike no gucanamwo mu barundi igatuma abarundi babana mu mahoro n'umwumvikano maze bakavavanura na ya ngendo mbi yataye igihe yo gushaka gushikira ubutegetsi yitwaje igikenye ni ugukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no guhumiriza abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cane cane mu banyapolitike abanyepolitike bahunze igihugu babona ko uwo mugwi wari waratevye kujaho kubera ku bwabo ubumwe bw'abarundi bwatosekaye shofino mu rwengezo kubw'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta sefor arusha kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ahubwo cari caratevye kubona ko igihugu c'iwacu n'ingorane zigihanze na cane cane zifatiye eh, ku bumwe buke ku bumwe buhobahoba hagati y'abarundi iyo abanyagihugu bacanishijwemwo iyo bamwe bafashe inzira bagahunga abandi bakaguma mu gihugu ahubwo akaba ari bo bafatwa nk'abana b'igihugu aho bumwe buba bwatosekaye namwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yatangaje ko ico gikorwa co kunywanisha abarundi cihutirwa yibutse indyane zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zigatuma agateka kazina muntu gahungabanywa gerard hakizimana aserukira imbere y'amategeko w'ishirahamwe forikone f kuri mikoro ry'ijwi ry'amerika mukamuzi ko mu bihugu byaciye mu njyane zitandukanye bene iyi migwi iza gufasha gutorera amatati cyangwa gufasha abarundi abene igihugu kubana neza ari nacyo ituma twe tuvuga duti turashyigikiye ko ibaho kandi ikora iyo nama nkuru y'igihugu yategerezwa kuba yaratanguye ibikorwa byayo nyezina kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yamara siko byagenze iyo nama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi ije isanga ku kivi umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe imigwi ibiri ihakwa gusa ikanakorera ku kibuga kimwe yamara olivier nkuru nziza yamaze amakenga abibaza ko iyo migwi ibiri izohava igonganira ku bikorwa hariyo ibyo kunganiranira twese turanywanisha abarundi ariko kandi mwamenya yuko umugwi ufise ikiringo cyo kugira amatohoza cyo kumenya ivyateye mu gihugu maze ivyo uzoba watoye natwe tubikoreshe mu gukomeza mu gufasha abarundi bose ukunywana uwahawe kurongora uwo mugwi ni nawe asanzwe atwara umugambwe iprona ishami riri muri leta riturukamwo icegera c'umukuru w'igihugu aha niho abanyepolitike batavuga rumwe na leta bafitiye amakenga ku iyo nama y'igihugu izohava ikorera mu kwaha k'ubutegetsi shovino mugwengezo ni umugwi usaba ko umuntu abwira ubutegetsi ibyo budashaka kumva ni ukuraba rero ko olivier atari muri abo bantu leta igira iti uyu ntazotugora ubu tuzomuha amategeko azokorera ku mategeko yacu abantu indwi bagize inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha abarundi barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze kugira ngo batangure amabanga yabo pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingorabahizi bamwe mu baturage bugarijwe n'icyo kibazo babwiye ijwi rya amerika ko nubwo leta igerageza kugikemura kuri bo nta gihinduka eric bagira ubusa afite inkuru irambuye ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa kigali yahuje inzego z'ibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize hari abahagarariye abaturage mu karere ka gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice bicyugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza bwana samuel nzamwita umukuru w'umudugudu wa byimana mu murenge wa jari mu mujyi wa kigali agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa nyakabungo buhiza n'ahandi kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari ibisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa kigali mu murenge wa jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza mu tugari tumwe na tumwe kuko hari utugari dufite tudafite amazi namba aho abaturage bakivoma ahantu utuzi tureka rero bajya kubona umuturage wa hano i kigali akijya gushaka utuzi twaretse ahantu ngo abari twavoma hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe ijwi rya amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa kigali muri jari hari aho bigoye ko watambuka nka metero magana atanu utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvoma kandi bisaba gukora ingendo ubundi wagera ku mavomo ukahasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi uyu musaza wo muri nyakabungo yasobanuriye ijwi rya amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingorabahizi ikibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye hejuru hariya cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi turifuza yuko leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru utumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwanira aho bayavoma mu bishanga ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa kigali inaha nta mazi dufite twavomaga murongozi tugize umugisha ayangaya araza twebwe duturiye ahangaha ariko ku karenge hose nta mazi ahari nk'abanyeshuri bajya kwiga ni urugero kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo numva byoroshye agira icyo asubiza kuri iki kibazo bwana merari mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi bwana mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho mu mujyi wa kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisaranganywa hagashira iminsi ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse ibi rero nabyo kuri jari sipesifikari timu yacu yo muri infrastructure iraza kwasesinga irebe bitewe n'uko abaturage batuye baho cyane cyane ko jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi biraza gukurikiranwa intego ya leta y'u rwanda muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu uku niko bwana jean marie vianney gatabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aherutse gusubiza ijwi ry'amerika amazi azaba yageze ku baturage bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ku buryo buri wese azajya avoma hatarenze metero magana atanu ibyo bizazamura noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko ni imihanda ibafasha kujya guhaha ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka ariko birateganyijwe bashonje bahishe imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu rwanda wasac cyashyize ahabona mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe igaragaza ko mu mujyi wa kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya mirongo inani na karindwi ku ijana ikigo wasac kikavuga ko mu gihugu hose mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe abagerwagaho n'amazi bari ku mpuzandengo ya mirongo irindwi na gatandatu ku ijana ikigo wasac kigasobanura ko mu mujyi wa kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya metero magana abiri naho mu byaro mu ntera ya metero magana atanu ibi ni nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi ko bizaba bishoboka ijana ku rindi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane eric bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali dusubiye gato mu burundi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu umutekano n'iterambere rusange yarayitangaje ko hari abari bashinzwe umutekano wo mu mihanda mirongo itatu na barindwi bahitanywe n'impanuka zakozwe nkana ku rundi ruhande ariko hari ababwira ry'amerika ko n'abanyagihugu basanzwe babura ubuzima muri ubwo buryo inkuru irambuye na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda byashikirijwe abamenyeshamakuru bujumbura n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru Nkurikiye yemeza ko inyamiramabi zishika kuri mirongo itatu n'indwi zishinzwe kurinda umutekano wo mw'ibarabara hirya no hino mu gihugu zahuye n'impanuka zo kugongwa kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri utanguye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano burababajwe cyane n'uko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose inyamiramabi zigera ku mirongo itatu n'indwi ziramaze kugongwa harimwo zibiri zitavye imana izindi mirongo itatu na zitanu zirakomereka kandi harimwo n'izakomeretse cyane rwose pierre nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u burundi abandanya amenyesha muri iryo tangazo ko inyamiramabi zikwiye iteka n'icu icyubahiro mu mirimo yazo ya misi yose abariko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha bufise izindi ntumbero buriko burakorerwa inyamiramabi ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abenegihugu igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo ku bijanye n'amasanganya abera mu mabarabara mu gisagara ca bujumbura na cane cane bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko hibonekeza amasanganya menshi nk'ayo bamwe bakiruka uwagonzwe ntamenye n'uwabikoze twebwe naho ubibona urabisha amaso none kuko ataco wovuga ajya nta muntu aba ashaka kugonga umuntu n'ibigira nkana je byageze kubishikira umuntu arihagana n'amaguru menga ntacamaze mu bisanzwe menga ntacamaze je bageze ku ngonga rafwa pase bangonze guma yiruka nyambura untabari ijwi ry'amerika ryanavuganye na bamwe mu baserukira amashirahamwe ajejwe umutekano w'uruja n'uruza mw'ibarabara hamwe no gushigikira abagize amasanganya yo mw'ibarabara bavuga ko amasanganya aba ku bajeje umutekano ari kimwe n'ayaba ku banyagihugu basanzwe bagasaba ko hoza harerekanwa ibitigiri by'abanyagihugu bahura n'ayo masanganya nk'uko byakozwe ku bajejwe umutekano ndetse n'ababikoze bagafatwa bagahanwa jean batiste arakaza arongoye ishirahamwe piramide burundi rijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika yari amasanganya ashika nk'uko ashikira abandi banyagihugu kuko nta kutumvikana kuri hagati y'abagendesha imodoka n'abajejwe umutekano mu mabarabara byotuma bo bagonga ku bushake turasaba na twebwe kuba amaraporo agaragara ku byerekeye abanyagihugu baba bagonzwe mu mabarabara baba abo baje umutekano baba n'abayunguruza ndetse n'abahura n'amasanganya bari mu mamodoka mu biharuro byashyizwe hanze n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bufatikanije n'ayandi mashyirahamwe harimwo croix rouge burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hibonekeje impanuka zishika ku bihumbi bine n'amajana ane na mirongo ine n'indwi zo mu ibarabara naho mu gice cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe zashitse ku bihumbi bitatu n'amajana indwi na mirongo umunani na zitandatu thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose